mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu muri studio indwi i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka ku munsi wa gatanu tubashikiriza ikiganiro muri isanga cyerekeye amagara canke ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme ikiganiro ni muri isanga mwumva buri munsi mu masaha ya saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda uno munsi turaganira ku minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme minsi mpuzamakungu guhera ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe kugeza ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri niho iyo minsi e, isi yose igwanya amabi akorera abigeme mu kugerageza gushikiriza ibibazo bishikira abigeme hirya no hino ku isi ibyo mu byo tugiye kuganira kuri uno munsi mwese mugumeye ku maradiyo yanyu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko twababwiye mu kanya ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ikiganiro mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe muri studio ndi muri kumwe na oriane itanga ishaka isi yose yaratanguye iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mbega ivyo bikorwa vyo kurwanya ayo mabi kimwe n'ibiriko birakorwa kugira ngo agwanywe ayo mabi n'ibihe muri iki gihe umukenyezi umwe ishirahamwe mpuzamakungu onyi rivuga ko umukenyezi umwe kuri batatu ariwe akorerwa mabi ku isi ivyo vyashikirijwe kuri uno wa gatandatu n'umufasoni ahagarariye mu burundi ishami rya onu rijejwe igwirirana ry'abantu unfpa suzanne ngomangongo yabivugiye mu murwa mukuru w'intara ya kabezi mu ntara ya bujumbura aho naho niho hatunganijwe ku rwego rw'igihugu cy'u burundi isekeza ry'iyo minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mugenzi wacu evariste nziko banyanka niho yari ari yadushikirije inkuru ikurikira reka tube tumuteze amatwi
aho ni ku mugwa mukuru wa komine kabezi aho abakenyezi bari bitavye itanguzwa ry'iryo sekeza barangwa n'indirimbo n'intambo ziyamiriza abakorera amabi abakenyezi n'abigeme ku batazi umunsi wahariwe gutanguza iryo sekeza umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu no gufatana mu nda martin n'ivy'abandi yababwiye iyo wazananye n'igituma wibukwa uko umwaka utashe kuva ku igenekerezo ya mirongo ibiri na gatanu munyonyo gushika ku rya cumi kigarama uburundi burifatanya n'ayandi makungu mu kuringaniza isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi dukunde rero tubanze duce ku mayange inkomoko y'iryo sekeza habaye intambwe zibiri intambwe ya mbere ni igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu munyonyi iryo genekerezo ryanduruka mu nama yahuje abakenyezi yo kurabira hamwe ibijyanye n'amabi bakorerwa yabaye ku igenekerezo rya cumi n'umunani gushyika mirongo ibiri na rimwe mu kakaro igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na rimwe yabereye ibogota mu gihugu cya colombia muri amerika niho hatangajwe cese ko igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu munyonyo ari umuhuzi mpuzamakungu wahariwe kwiyamiriza no kurwanya amabi akorerwa abakenyezi journée internationale pour l'elimination de la violence à l'égard de la femme mu ntara ya bujumbura ahatangurijwe iryo sekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ku rwego rw'igihugu ayo mabi arahari ivyo vyemezwa na buramatari w'iyo ntara umupfasoni nadine gacuti avuga ko mu bucamanza bw'iyo ntara hariyo imanza zifatiye ku mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme bamwe mu bakenyezi bakorewe ayo mabi hari abari bitabye itanguzwa ry'iryo sekeza nzinahora esperance wo mu rushubi ku mugwa mukuru wa komini sare mu ntara ya bujumbura yashinze intahe ku mugaragaro yarize ni umukozi wa leta fonkisiyoneri mu gifaransa avuga ko yahohotewe n'umugabo wiwe amuhora ko yibaruka abigeme ndibaruka umwana wa mbere umwana wa mbere nibaruka umukobwa ambwira ati kubera iki wibarutse umukobwa sinabona rero ko ari jewe noba nabikoze kugira nibaruke umwana w'umukobwa ndasubira ubwira kabiri ndabyara uwundi mukobwa hoho bica biraba amabi atagira uko angana nakoregwa jewe sinarinzi kwambara igitenge nk'abandi narikwa n'ababyeyi banje nava mu kiriri ari uko naritswe n'ababyeyi banje nahekerezwa nab'iwacu haragera igihe rero mbyaye umwana agira gatatu aba umwigeme nyine wowe rero imana iramumpa ikimumpa adakwije n'amezi acaba umwana w'amezi indwi yewe navuye mu nzu agomba kundasa niruka nambaye isujipe mfise umwana ndamuteruye haragera igihe mvuga ntireka ntenyenye kumbure uwo muhungu nzomubyara uwo muhungu ndatinda ndamubyara mugabo ntacyo byavuyemo uhagarariye ishami rya oni mu burundi rijejwe iguwirirana ry'abantu ku isi unfpa umufasoni suzana ngoma ndonge asanga umukenyezi umwe kuri batatu ku isi akorerwa ayo mabi afatiye ku gitsina afise akamatera uwo ari we wese ku bijanye no kurandurana n'imizi ako karanda ceci n'arrive pas qu'au burundi Les violences basées sur le genre se rencontrent partout, tous les jours, et pas seulement dans les situations de crise. Une femme sur trois.
Ayo mabi ntashika gusa mu Burundi kandi si mu bihe by'intambara honyine ku isi yose ibiharuro byerekana ko umukenyezi umwe kuri batatu akorerwa amabi afatiye ku gitsina mu bihe byose by'ubuzima abayemwo amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme nko kuja kubaka bataragera ibyo byose bibuza akazoza yaba umukenyezi cyangwa umwigeme nimufashe rero abo bakenyezi n'abo bigeme na cyane cyane abibagiwe ibyo bizofasha gukosora ubusumbasumbane ku isi yiva ikagera umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu mu burundi ashikiriza ko leta y'u burundi iticaye yahagurukiye ako karanda mu guha ikarata itukura uwo wese yigize ndanse martin n'iby'abandi ashikiriza bimwe mu bigiye gukurikizwa mu guhana uwo wese yakoreye amabi abakenyezi n'abigeme atakindi kirinze kuraba kugira ngo ibyo bishoboke uwakoze amabi wese ategerezwa gushengezwa imbere y'ubutungane ababibonye bagashikiriza ubutungane ingene ibintu byagenze ubwo nabwo bukamukubita intahe mu gahanga butisunze injunja n'igihagararo vyiwe icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi yifadikanije n'abaje bava mu mihingo itandukanye y'u Burundi mu gutanguza iryo sekeza akamo ni nk'ako abagize ico bashikirije imbere yiwe Joseph Butore asaba abagize ingeso gukorera amabi abakenyezi n'abigeme kubiheba atari uko naho ubutungane bugakora akazi kabwo umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme uhimbazwa ku igenekerezo rya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri uk'umwaka utashe muri komine kabezi y'intara ya bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika arakoze cyane mugenzi wacu evariste nzikobanyanka dushikirije iyo nkuru kuri iyi minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kuri iki kibazo rero twatumiye ishyirahamwe abubef twatumiye joseline kanyange umushingwabikorwa muri iryo shyirahamwe abubef ryishinze guteza imbere ineza y'imiryango mufasoni kanyange ndabaha ikaze ndabaramukije mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi
ego nanjye ndabaramukije
turagushimiye cyane ko nabafashe akanya ko kuganira natwe umunota wa nyuma turazi ko bitoroshe muri iyi minsi mufise akazi kenshi muri iki gikorwa nyine
ntacyo n'akazi nyine dujeje dutegereza kugakora
none madame kanyange mwotubwira mu ishyirahamwe abubef ukuntu mufasha abakenyezi bahuye n'ibibazo abakenyezi bahohotewe ishyirahamwe abubef bimwe mu byo mukora ni nk'ibihe mu kubafasha
ego murakoze iyo turonse umukenyezi cyangwa umwigeme ajya tugana atubwira ko yafashwe ku nguvu icyo twebwe ngaha muri iki kigo dusanzwe tumufasha turamuvura urumva aba ari umuntu yafashwe ku nguvu ari umuntu yafashwe ku nguvu ashobora kuza afise ibikomere turamukingira turamu- turamuvura utwo dukomere hama ikindi tuza tumufasha turamukingira indwara zo mu bihimba by'irondoka n'ikiza ruhonyanganda sida mu gihe atwituye hakiri kare kandi turamu- turamufasha ko- kubera dusanzwe dukora ibyo irondoka rijyanye n'amagara meza turamukingira imbanyi atari yifuza naho nyine yatushikiriye hakiri kare hama ikindi dushobora kumukorera turamutera vaccine imwe yitwa tetanus kugira tumukingire uru- uru- ni urucanco rwa tetanus hama bu- kubera ari umuntu aba yahahamutse turamufasha kugira ashobore kuvyakira Mm. abenshi muganira nabo hanini Mhm.
Mm.
Mm. abenshi muganira nabo abakenyezi abigeme baba bafashwe ku nguvu babiganira ko biba byagenze gute eh, muri rusange akenshi
muri rusange iyo bafashwe eh, baratubwira yuko baba bafashwe ba arashobora kuba yagiye ahantu mu masaha y'ijoro amasaha a- a- a- abagirirwa ayo mabi ahanini baratubwira ko usanga ari aho baba ba amasaha baba barengeje amasaha hariho ababa banyoye inzoga ugasanga nabo nyine bashikiwe n'izo n'ayo mabi hariho n'abo usanga mu kibano cyabo bivana n'aho baba babaye ugasanga barashurashujwe n'aho n'ahantu baba n'umu n'ujejwe ku- kuba kubakingira baba hariho n'abash- eh, kubakingira Mm. abantu bo mu muryango eh, yego abantu bo mu miryango yabo Mm.
nabo duhora tubaronka Mm. ibindi bibazo baba baba bitura baba bifuza ko mubafasha ni nk'ibiki eh, muri iki gihe mu kugerageza gushira ahabona ayo mabi nyine akorerwa abakenyezi n'abigeme ibindi bibazo babitura baba bafite ni nk'ibihe
ibibazo ba- ba- babitora usanga benshi ibibazo babitu- bi- ba- bakunda kuza batubarira ahanini bifatiye ku bo eh, abantu dusigaye tubona kenshi hariho n'aba- n'abajya abakozi bo mu nzu baratu- baritura nabo nyine ba- ko bagirirwa amabi bashobora gukorerwa amabi na ba sebuja canke nk'abantu baba babana mu kibano nico kimwe nk'uko nariko ndabibabarira ibibazo bindi usanga bitora bashobora kuba rugwaruka rushobora gusangwa ba- rwagiriwe amabi n'abajejwe indero
Mm. nko ku mashuri
Eh, eh, ku mashuri nk'abigeme baba Wa- aho dufashe nk'abigeme bari ku mashuri Mm.
benshi usanga bagenda a- abo turonka ahanini ni nk'abo nibo baza bitura bavuga ibibazo bijanye ko- ko bakorewe amabi Mm.
bifatiye kuri bene ubwo buryo Mm. mu ishyirahamwe ya bubefa hari amafaranga mubasaba iyo babituye uburyo bungana gute kugira ngo mubafashe haba ukubakira cyangwa uko kubavura
Eh, haba kubakira cyangwa kubavura gushika ubu nta na kimwe tubaka Bo- bose tubakira ku buntu umuntu yafashwe ku ngufu yaba umuti yaba i- mu byo nababwiye tubagirira tubakira ku buntu Mm. hari abakenyezi baba- babitura baba bakubiswe na- n'abo byubakanye muri iki gihe mwobona mwavuga ko igitigiri cy'abo bantu baba baraduze mu minsi yahera cyangwa cyaramanutse icyo gitigiri
Mm, abakenyezi nabo hariho abaza batwitura bavuga ko bakorerwa amabi n'abo bubakanye ahanini biva kuri ako eh, hari aho akubwira ko ari akaborego cyangwa badahuza ngira bivuye ku buryo buke bafite mu
mu miryango yabo uburyo bu- mu miryango yabo hama ugasanga ntibahujije ugasanga ba- aba- umugabo yateramiye hariya umugore ari hariya umwe wese akaja ukwiwe hama ugasanga bariko bara- barapfa mu- muri ubwo buryo akaba ariho basanga bariko bara- badahuriza ayandi abandi bakorerwa mabi ni abakenyezi nkuko ariko ndabyumva abakenyezi ngo ya- ugasanga yakorewe amabi ngo abyara igitsina kimwe n'ibyo n'ibyo turaku- turakunda kubibona ugasanga umukenyezi n'aho ataba yakorewe amabi um, afa- ashobora gukorerwa amabi agakubitwa cyangwa akangazo nti- ntiyashoboye kubyara igitsina ngo ngo abyara abakobwa gusa ngo nta bahungu abyara n'ibyo duhora tubibona yego Mm, muri icyo gihe mumufasha gute umukenyezi aba yakorewe nk'amabi nk'ayo Ah, murafise mwavuze ko mufasha mu bijyanye n'amagara yabo Ah, murafise ibijyanye n'ubutungane mubafashamwo canke ah, ibijyanye no kubafasha abo baba bahahamutse ku bijyanye ni- no kubafasha mu buryo novuga psychologique kubahanura cyangwa kuba ku- ku- kugerageza kubafasha aho baba baham- bahahamutse
abo ababa bafite icyo kibazo cyo guhahamuka kubera muri iki kigo dusanzwe dufite aba aba- abumviriza abantu ba- baraba nyine ibyo bya- babaye ababaye abahahamutse hariho aba- abo tu- turabaha umuganga ashobora kubakira abijejwe kugira ashobore kubumviriza hama iyo hari umuntu ajya tugana tubwira ko afise yoba yarahahamutse afise icyo kibazo icyo dushobora kugira ubu turatanguye kuza turatumira abashingantahe
murakoze muri mu- kugira bashobore kuza nabo mu bisanzwe ku- mu byo mwari mwamba mu bya mbere tubafasha twashyizemo yuko hariho turabapima n'umugira wa sida tukaca dufatira aho kuri uwo mukenyezi ko tukamupima umugera wa sida hama tukamutuma uma- umushingantahe wiwe kugira tuzoshobore kubahuza tubashyire hamwe tubumviririze hamwe muri ico kugira tu- du- tubashyize hamwe niho dushobora kubumva tukavuga ba- ba- tukabavugana ingorane bafite izo ngorane rero tugerageza guhamagara aba- dutumira abashingantahe babo tubatumira kugira ngo bazanane tukabahamagara muri ico gihe kugira baze kugisha gupimisha umugera wa sida amaze gupimisha turashaka kuca dufatiraho kumubaza ingorane bafise kubera tu- tufise abantu bashobora kubakira bakavugana Mm, bakabafasha Mm. murakoze Mm.
cyane kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika nabo nyene barafise ivyumviro boshikiriza barafise ibibazo Eh, tuje ku murongo turabe abari ku murongo bifuza kubaza turafise uwitwa etienne etienne uraho urakomeye
yego ndakomeye Mm. ikibazo canke iciyumviro
yego ikibazo nashaka kubaza Mhm.
ni uko ah, usanga hariho n'abagabo bahohoterwa n'abagore babo Mm.
Eh, kuko kenshi iyo muri kumuravuga izo ngorane n'ibyo turazizi ziriho zirabaho hari n'ibyo turimo twebwe aho ngaho mpereye aho ishami turimo twama turiko twiga ingorane z'abigeme canke z'abakenyezi bamerewe nabi mugabo ah, ah, nk'abagabo bamererwa nabi bahohoterwa n'aba- n'abo babana b'abagore Mm.
umenga bobo ivyabo biragirwa nico kibazo nashaka kubaza ingene bobo bofatwa n'abandi boca baba abandi mwakoze Mm. kuri wewe mushinga ntahe etienne nta- mbere yo kuva ku murongo amwe mu mabi ubona akorerwa abagabo ni nk'ayahe ni ugukubitwa ni ugutukwa we- kuri wewe wifuza ko navyo nyene byoshigwa imbere mu kugira ngo bafashe ingo n'imiryango
hari abakubitwa hari abatukwa hari abaturukwa n'abagore babo ibyo turabibona biriho aho duherereye turabibona irya nino biriho ni ukuri naho kumbure bashyira imbere cyane abafasha n'abigeme ugasanga igice kimwe nka mirongo inani ku ijana banashaka ni ababigeme n'abapfasoni mugabo n'abahungu cyangwa n'abagabo barahohoterwa nabo babana
urakoze cyane Yego.
turaho umutumire eh, Murakoze.
Abdel. urakoze cyane Etienne reka tuje ku murongo twakire na ndayishimiye ndayishimiye wiriwe neza halo ndayishimiye eh, duza ijwi eh, ikibazo cyangwa icyiyumviro
nacyumvise Mm.
mu bisanzwe yego mene ibyo ihohoterwa rihari ku bakenyezi Mhm.
cyane usanga isinziro n'uwo mutama azi gutanga isinziro ngaho onyine Nat- n'abagabo turahohoterwa kenshi ariko mugabo urugero turimo ni uko- n'aba- n'abadamu Mm.
aho mperereye hariho n'umudamu usanga uh, mu rugo ahohoterwa akabura ingene atanga inyishu akabura ingene gitwara akabura aho sifiki- aho sisa- aho mu bisanzwe icyinzira cyaba giserurira ugasanga kenshi rero uwo mudamu arabuze aho asira icyiziro ugasanga yahotewe cyane rwose birenze Mm.
rero bigatuma nubwo aho kenshi ni ukuri eh, nk'uko mwa- mwatanze muza mutanga icyiyumviro icyo numva novuga ko ibyo bintu na cyane cyane ko nabona amakungu yabihagurukiye kandi ni byiza cyane ko nabo n'abantu bari ku isi bategereza gu- gu- gukingirwa bw'agateka kabo Mm.
kandi ibyiyumviro mwabitanga tukabitanga kuri bose kuko n'abagabura bahohoterwa cyane birenze mugabo muri make nse nk'uhanura no gutanga icyiyumviro Mm.
na cyane cyane ku badamu kuko Mm.
nibo bahohoterwa cyane ugasanga babuze n'aho bitwara n'aho abagabo ba- basize ihohoterwa mu gusanga abagore nabo birengeje cyane Mhm, mhm.
nicyo nosaba amakungu ntabwo ubutegetsi buba bwegereye aho amabi nk'aya adakorerwa cyangwa n'uwi- n'u- n'uwituwe mu bategetsi akiturwa n'umudamu kuko ndabona hariho ikintu nakinya kubaza ikibazo hari umukobwa ari aho mubanyi yagiriwe hose ba n'umugabo wiwe aterwa inda aratwara inda arabyara umwana umwana amaze nk'amezi nk'abiri baca barapana n'umugabo umu- umu- umukobwa ara- umugabo aramwirukana mbona ko umukobwa areka ahohoterwa umugabo umukobwa aje iwabo yitwiye ubutungane wadutse ahabaye Mm.
ndakuvuga ngo abo yituye ko ubutungane kubera ari sinzi ngira ngo ni igihugu turimo cyabayemo injyane zirenze mwitabwe neza cyane ngo bamwitabire neza hariho umuntu yaciye avuga ngo namanza mu bihumbi icumi z'ifana mbona birambabaje cyane ndamubwira nti mukobwa ntugume ngaho genda witware ahantu o- ahantu muri enapo hari igipolisi cyo- cyo muri enapo gikora aha bujumbura santere vile Mhm.
abakobwa benshi bakunda kuyitura ko ataragenda arabyi- arabitura batamutunganiza ubwo nyine umugabo ataramufata Mm.
mugabo njya mbona ko bwa mbere yahohotewe cyane rwose birenze kuba yarinze kugira ingufu nk'izo guta kwitwara ahandi hose Mm.
numva ko mu misozi mabi ntawe ubihakana ngo abihe uh, izera cyane abakenyezi bahohoterwa cyane ku rugero rurenze cyane gusumba abagabo nubwo abagabo tuhohoterwa cyane Mm. urakoze cyane ndayishimiye kubona ariko uragerageza ku, ku guharanira neza y'abakenyezi no, ku, no kubavugira twizere ko tuza kuronka n'abakenyezi n'abigeme baza kugerageza nabo nyine guhamagara bashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro ariko turagushimiye Tu- mu- madame kanyange kurumvise etienne na ndayishimiye ah, ibibazo byabo n'ibyiyumviro etienne ni cyane cyane ku kibazo c'abagabo Ah, ishyirahamwe abubef muba mufise igisata citaho abagabo nabo nyene kuko nabo nyene barakunda kuduhamagara batubwira bati natwe ni muharanira ineza yacu natwe turahohoterwa mubafasha mute abagabo
Ah, abagabo nabo nyine mu ishyirahamwe abubefu turabakira mu gihe tubatumye ko- iyo tubatumye ko baratubwira ko nabo nyine bahohoterwa hari igihe turi ko turabumviriza ari babiri umukenyezi n'umu- n'umu- hari igihe tubahuza bakazira rimwe nabo nyine bakavuga ko bahohoterwa ahanini usanga umwe avuga ngo ntaca amufasha mu rugo umukenyezi wiwe aki- akidoga nawe nyine ko ataca amufasha urumva ugasanga bariko baravuga ko bahohoterwa ni hamwe baca basanga barenze ibigo bakaja ahandi ahanini ni ibyo duhora tubona baza bitura ikigo abubefu ko twabafasha ku byerekeye kudahuza
Mm, kuri icyo kibazo nyine cya Mu- Etienne mu rugo.
eh, icyo kibazo nyine cya Etienne cyerekeye ihohoterwa ry'abagabo iyo mubakiriye ahanini abagabo bavuga yuko byagenze gute yuko ba, ba, bahohotewe mu bijyanye n'ingene bavugishijwe canke bahohotewe kubera bakubiswe eh, kugira ngo tumenye neza twumve neza ibibazo nabo nyene bibashikira ni nk'ibihe nari nabajije nti kenshi usanga bakubitwa nabo nyene canke bo bo bahohoterwa mu buryo bwo gutukwa canke ku kudafatwa neza
Oya, ahanini twebwe abatugana duhora tubona bavuga ko bahohotewe mu majambo usanga bakoresha ku- mu kudahuza mugabo ntabo turabona umushinga ntahaza avuga ko yakubiswe ngira nuko abakenyezi bafite ingufu nkeya usanga ahanini abahohotewe baza batugana umwe avuga ngo yaramutaye bara- aramutana mu nzu n'abana bivuye kuko tumvikana iyo rero baje ngaha tu- ba- ba- bashitse ngaha muri iki kigo ahanini duhora tubabona bagarutse kwipimisha bavuga ko bagire basubirane Eh, tuga- abo tubona ahanini ba- baca batubwira ko ari ico baba barapfuye biba ari akantu ba- bivuye ko kudahuza canke kuba umwe ari hanze afise uwundi mukenyezi abatugana ahanini n'ivyo baza batubarira Mm. ndashimiye we yagarutse ku kibazo cyo guhohoterwa mu buryo bwo kutitabwaho haba muhira no mu butungane yavuze ko yababajijwe- yababajwe cyane no kubona umukenyezi yahohotewe muhira ariko akaja mu butungane kwitura ubutungane naho nyene nti- eh, ntiyitabweho akarenda kuja kurondera eh, hirya no hino ubundi buryo mu gipolisi n'ahandi henshi atari kurinda kuja ariko Ah, mwebwe muri abubefu ku bijyanye n'ubutungane abantu murabafasha nabo nyine gukurikirana ibibazo byabo mu butungane
ku vyerekeye ivy'ubutungane twebwe ahanini eh, biba biturengeye mugabo turabarungika turabereka aho baca kugira babandanye twebwe ahanini tu- dufata turaba ibyo ngaha kwa muganga ubwako ubutungane turabareka bakabandanya ariko ikibazo bafise babaza ku vyerekanye ku vyerekeye ivyo twa twabafashije haba hariho umuganga yakiriye abo uwo muntu yakorewe ayo mabi hama hariho n'ivyo ivyo yagiye avuga baravyandika nivyo byonyine dushobora gutanga mu butungane mu bw'ahandi duca tureka ubutungane bukabandanya akazi kabo ari cyo bakeneye kubaza muri abo befu turakibaha n'aho aba ari umuntu ashaka kubandanya baramureka aka- aga- uburenganzira bwiwe kugira ashikira aho yumva yo- yotunganirizwa mugabo twebwe ahanini tumufasha ku vyerekeye ibyo kwa muganga
reka twakire n'uwitwa jean marie wiriwe neza jean marie
Ntego cyane Mm, ikibazo cyangwa icyumviro
ntego nagomba bwa mbere ho menyeshe abariko baratwumviriza yuko eh, ibi bintu byo guhohoterwa by'aba- ku bakenyezi ari ibintu bibabaje cyane kuba abantu bahawe ingabire n'imana yo kuduha ubuzima ugasanga umuntu ariko arabahohotera kandi yari yagiye kubaka kare bumvikana n'ibintu bibabaje cyane ni ibintu mbere byo kurwanya cyane hanyuma agomba mbaze uwo mukenyezi mwatumiye nimba mu ntumbero yo kurwanya cyangwa gukinga apara y'ibyo byo ku a- baza kubafasha bamaze guhohoterwa agomba ndamubaze nimba aba bakenyezi nabone bahohoterwa kuko hajya kugira mu rugo ha- habe ukutumvikana baba bafite nk'amakosa nka bose cyangwa ugasanga irakuva ko a- a- ntuterere ku rugero rwo hejuru umugabo kameme nawe uba ufise akantu gatoya uba wakosheje swate nk'umugore ugasanga ntiyubaha umugabo cyangwa amufata nabi rimwe na rimwe mbere no kutamenya ugasanga nk'umugore afata nabi umugabo kutamenya wa mugabo asohotse hanze agaca abona abandi bamufata neza bimwe byo guharara nk'abarundi kenshi ugaca usanga wa mugabo aciye atangura kuza aramukobagura ati wewe ntunafata neza nshangera nkaronka abafata neza rero nagomba ndamubaze muri iryo shirahamwe ryabo nimba ushobora gutegura inyigisho bigisha abakenyezi ingene bafata abagabo hanyuma n'ingene abagabo bafata abakenyezi babo gutyo ba- bagakinga ko um- umwe ashobora kubona hanze ati aransumbira umugore canke ataransumbira umugabo mwakoze Mm, akoze cyane ikibazo cyiza cyane Eh, madame kanyange ubwira ko ukamwishyura jean marie
ego abakozi babajije ikibazo cyiza ku byerekeye ihohoterwa eh, nk'uko ariko arabivuga ahanini byinshi birava no ku kutamenya icyo dukora kugira ngo turwanye ayo mabi na twebwe turafise uburyo bwo kuvuga bwo kugira bayarwanye imbere y'uko yoba hariho inyigisho twama dutanga iminsi yose ngaha muri iki kigo cya bubefu inyigisho zo kugira bakinge ayo mabi Eh, hariho icigwa gihora kiba mu gitondo mu ma- mu vyigwa duhora dutanga harimo ivyerekeye ayo mabi hama kugira rero tukinge ivyo o- he- benshi hariho n'abicwa no kutamenya turabaha i- i- information sinzi ingene novuga, murasho- ubumenyi mura- eh, n'amakuru.
byerekeye amabi Mhm, mhm.
hama turabasansibiliza nabo nyene kugira ba- tukabahimiriza kugira bagende bahe aban- ba- abandi ubwo bu- i- izo nyigisho tuba tubahaye ahanini nk'uko nambe ndabivuga kubabwira ko bataha kare umwana w'umukobwa akikwiza kugira nta kugira turwanye za komporotema zituma zituma umuntu ashobora kugira kwiyumvira gufata umuntu ku nguvu ibyo o- turabyigisha Ah, ikintu dukora rero ni ico co kugira dutangire kwayo mabi aba tubigisha turabaha ubwo bumenyi
Mm. izo nyigisho none abantu mu- muzihamagarira abantu kugira ngo bazijiremo gute Eh, murazitangaza ku maradiyo cyangwa muratanga impapuro zihamagarira abantu kuza muri izo nyigisho izo nyigisho zimara igihe- ikiringo kingana gute iyo umuntu atanguye kuza kuzakira
inyigisho ni inyigisho tuza turatanga ngaha muri iki kigo nyene hariho utudepuriya dusanzwe tuvuga ivyerekeye ayo mabi n'ingene umuntu ashobora kurwanya amabi turatanga turanababwira eh, inyigi- eh, inyigisho urumva turababwira eh, ko boza baragendera amasantere menshi ajejwe ibi byo ngaha kwa muganga kuko benshi ngira basanze bakora bene ibi byo kurwanya ayo mabi kuko hariho n'abatamenya hariho benshi bicwa no kutamenya hari aho usanga umuntu ashobora gukorerwa amabi kuko tuhejeje kwigisha urashobora kuza ubona umuntu agarutse kukubwira ngo rega je bijya barabinkoreye na- natinye kuvuga hariho benshi mu- mu kibano abona ati nkabivuga baca bandoma k'urutoki rero kugira ngo turwanye ayo mabi ahanini dusaba yuko tura- eh, turabwira abantu mu kibano duhora dutanga izo nyigisho turaja no mu kibano mu makaritsiye duhora tujayo tukavyigisha abantu dusanze dufise n'amateleviziyo ngaha muri iki kigo harimo amakasete avuga ibyo Eh, eh, ahanini tuna- ni igikorwa dukora ni ico co kuja gusansibiriza gusansibiriza mu ma- guhimiriza mu ma mu kibano Mm, mu kibano baravya- Dusanze bavyakira dufise bate ni- dusanze dufite n'imodoka ngendanwa yo kwa muganga hari igihe duhora dukora ibyo mu makaritsiye menshi yo ngaha i bujumbura tukabivuga Ico- ico ntigiharamo co- cerekeye ibya- ibyo gufatwa ku ngufu nabyo nyine turabicishamo Mm. bavyakira gute mu kibano iyo mugiye gutanga izo nyigisho cyane cyane nk'abagabo babyakira gute yo mudodo y'ahantu mugiye gutanga izo nyigisho zerekeye gufata neza abigeme n'abakenyezi kurwanya ayo mabi babyakira gute
ahanini abashinga ntayo turi ko bari babarira hariho bamwe batubwira yuko ngo abakenyezi babo batazi kuba ntibazi kubavugisha neza ibyo nk'uko yari karabivuga bakavuga ugasanga ahanini ntibahuza n'umukenyezi wiwe gutererekanwa amajambo duca tugenda iyo badufata neza hama hariho abandi batubwira yuko ngo ntituze turabuza abo bakobwa kuza bambaye ubusa ngo biratuma ngo ngo nibo batuma badukoresha amakosa urumva ahanini ni nk'ayo majambo baza baratubwira
birumvikana murakoze cyane reka twakire n'ubundi ku murongo cleofase wiriwe neza cleofase mwiriwe mwiriwe uraho urakomeye
turaha turashima kabisa nta kibazo
duga ku ijambo
ikibazo mfise nagomba kubaza ngo mbega se hoba hariho ihohoterwa dukunze ahantu tubaye dukunze kubona amashyirahamwe menshi yitaho abantu b'abapfasoni cyangwa se b'abakobwa ngo ku byerekeye ihohoterwa namwe nagerageje kuraba nsanga handitse ko yuko ari ihohoterwa ry'abakenyezi ariko nashaka kubaza esike abashinga ntayo cyangwa se abahungu hoba hariho amahohoterwa natwe tuba dukorerwa mu bivuga kwita
yagerageje kubivuga ko gato ariko arongera ko reka tuma akaryo madame akanyana joseline akanyange murantunga akanyange joseline mu ishyirahamwe abubefu niwe turi kumwe ikibazo cya kiriyofase amabi akorerwa abagabo twagerageje kuyavuga ko ariko kongera ko ikindi
amabi akorerwa abagabo nk'uko nari ko ndabivuga ahanini abagabo bakorerwa amabi ku byerekeye ni kutumvikana hagati y'umugabo n'umukenyezi niyo mabi bama batubwira yuko bakorewe mugabo amabi akorerwa abagabo si menshi nk'abakenyezi niko bivuga
radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ko mwumviriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme murakoze mubandanye mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika tumira amate turagaruka
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamiranire i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio indwi aho tuko turihweza ibibazo by'abakenyezi n'abigeme bakorerwa amabi muri iyi minsi mpuzamakungu yahariwe kurwanya amabi akorerwa kuri bo uh, kuva ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe gushika ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi na kabiri ni iminsi cumi n'itandatu mpuzamakungu yahariwe kumenyekanisha no kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ishyirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko umwe kuri batatu bakenyezi n'abigeme nibo bakorerwa amabi ku isi yose ni igitigiri kitari gito twatumiye umukenyezi mu ishyirahamwe abubef joseline kanyange umushingwabikorwa muri iryo shyirahamwe yagerageza kudufasha gutegera bimwe mu bishikira ingo n'imiryango iyo habaye amabi yakorerwa abakenyezi n'abigeme n'icyo ishyirahamwe ryabo abubef ribafasha tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ariko mbere y'uko tubandanya ego reka tuje ku murongo twakire innocent innocent wiriwe neza ndumva innocent uratwumva innocent wiriwe
wiriwe amahoro neza
yego n'amahoro Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro kuri iki kibazo c'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kuri uyu munsi
yego ni ikibazo hamwe n'icyiyumviro Mhm.
yego bavuze ngo hamwe n'abagabo ngo barahohoterwa none nk'abagabo bahohoterwa bokwitura hehe niyo boca kwitura kugira nabo ubarenganure hama nkavuga abo nabo bahohotera abakenyezi bafashe abakenyezi ku nguvu iyo babafashe bahora babahana ndetse barabahana kugira ngo babonekweho akarorero n'uwundi nabo mufata kugira aze yigarure kandi yikebuke kandi nkasaba n'abigeme bakaza barataha ijoro kandi bakambara bakikwiza babafata kubera baba bambaye n'impuzu zikikwije kandi ba- bakaza barataha kare kenshi kose nabisi cyane Mm. Na- eh, innocent utarava ku murongo hari ibibazo Yego.
usanga bigoye kwishyura cyangwa usanga mu buzima bwa misi yose atari ko bigenda nko kuvuga ati bakwiye gutaha kare hari abakora mu ijoro hari abakora mu ijoro baba- basanga atakundi bari bubigire bategereza gutaha mu ijoro none bica bisigura yuko baca bagwa mu mporero bakagirirwa amabi ari kubera bari hanze mu ijoro kandi tuvuge bari bari ku kazi cyangwa ku ishuri byogenda gute
Oya, nk'abo usanga baba bagenda mu ijoro usanga bambaye nk'impuzu zikikwije ukoze usanga bambaye nk'ubumenyi kandi- kandi ukoze usanga bataha n- n'amasaha yenze icyo nicyo gituma kamwe kamwe nk'umusore amubonye ukoze usanga avuye mu mpore atari kugwa nko mu mpore Eh, Mm, nuko nuko bokwambara bikwije cyane cyane mu ijoro kuri wewe eh, kandi bagataha kare mpora ndabibona nko nk'aha mu kanyeshuri ukoze usanga nk'umwana w'umukobwa ataha saa tatu saa yine kanywa- kandi ukoze usanga n'impuzu bambaye ziteye isoni ntayo mu masaha yose baba bari hehe ibyo birakunda gushika kenshi
Eh, murantunga ariko wumvise ko hariho n'icyo kibazo c'ababa batashe mu ijoro kubera bafise ibyo bakeneye gukora nk'akazi n'amashuri Nze- navuze nti ariko urumvise yuko hari igihe bishika yuko umukenyezi cyangwa umwigeme aba ategerezwa ko bari hanze bwije ari ku ishuri cyangwa ku kazi urumva muri icyo gihe akene- akeneye gukingirwa akeneye kudakorerwa amabi kuko abari hanze bose mu ijoro ntibaba bari hanze bambaye amamini nk'uko bi- nk'uko bivuze ikibazo ni uko bakorerwa amabi ikibazo ni uko bahohoterwa kandi bikwiye guhagarika
Eh, ivyo vyari ivyo mugabo nta banyeshure bataha mu ijoro abanyeshure bataha kare
Eh, ari ma- Bataha ari kare amashuri yo mu n'abafata ijoro amakenere.
Aya amashuri yo mu Abandi ijoro nabo- za univerisite zo, zo- zo mu ijoro
eh, za universite ke- ca- kera usanga bu- ba- bari nko mu bigo Eh, usanga batatembera nko hanze mu ijoro kenshi baguma mu bigo nk'aho batembera mu ijoro na- na- na- na baba bari kuze canke nabo bukaba bwabiranye Mm. urakoze cyane urakoze cyane innocent Eh, madame kanyange namwe murakoze eh, ikibazo cya innocent cyerekeye u- uko kuntu abakenyezi n'abigeme bakwiye gutaha kare kirumvikana ariko twanaganiriye ku bijyanye n'uko hari abakeneye kuba bari hanze eh, mu ijoro kandi bikenewe ku miryango yabo nk'aba bariko barakora ariko yavuze n'ikibazo kindi cerekeye uh, aho abagabo bashobora kuja uh, innocent turaza kugerageza kumuha bamwe mu bo twavuganye muri kahise bafasha abagabo babituye mwebwe hari ishyirahamwe muba mukorana naryo rifasha abigeme ab- rifasha abagabo nabo nyene bafise ibibazo bahohotewe
Ah, aba- abafise ibibazo ba- abagize ibibazo turakunda kubarungika mu ishyirahamwe Ah, muri ah, abo- abo iyo twebwe tubonye ibyo tudashoboye byinshi mwumvise ibyo tubakorera hariho ikigo msf medecins sans frontiere isanzwe yakira nabo nyine abahohotewe iyo bafise icyo kibazo turaba ari umuntu afise ikibazo dushaka kubarungika ko dusanzwe dukorana baradufasha nabo nyine bo barafise dusanzwe dukorana bahora baturungikira bo tubapimira hama natwe tukaba hariho ibyo dukora nabo ba- usanga badakora kubera ari ishyirahamwe eh, ry'irondoka rijyanye n'amagara meza ugasanga hari ibyo dushobora gukingira nk'imbanyi z- umuntu atifuza hama natwe hari ibyo badufasha ku byerekeye aho bashobora kubandaniriza iyo tuba ku byo tudafise twahora tubarungika mu kigo msf Mm. muri msf baba bafise eh, eh, i- ibiro bijejwe amabi akorerwa abagabo neza na neza
nibaza ko ngaho muri msf babifise Mm.
kuko ico kigo nico ahanini nico ca- ki- kijejwe gukora kuko niho benshi ico tudashoboye kugira turabatuma bakabandaniriza Mm. turaza kubasaba muduhe kuko bo basanzwe banakora n'amasaha y'ijoro hari aho usanga barashaka kubandanya babandanya bakira abantu iyo bafise ico kibazo Mm.
turabarungikayo Mm. turaza kubasaba mu kanya kari imbere muduhe telefone zanyu aho abantu bashobora kubahamagara bakabitura haba ah, nk'uko mwabivuze ku bijyanye eh, n'amagara yabo cyane cyane abakenyezi n'abigeme ariko kandi n'abagabo baba bashobora ku- ku- ku- kuronka eh, ayandi ma information ayandi amakuru ku bijyanye n'aho nabo nyine bo kwitura amashyirahamwe mukorana nayo tubandanye ku murongo twakira uwitwa michelle wiriwe neza michelle
mwiriwe neza ego
Eh, ikibazo mfise mfise ikibazo cyo kubaza umutumire Mhm.
mbega yuko hariho umunsi mpuzamakungu wahariwe abagore none ubwo abagabo bari bagiwe ko bavuga cyane amabi akorerwa abakenyezi abagabo bayakorerwa cyane cyane cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ugasanga hariho abakenyezi babo bakaswe aba- abakenyezi babo bakase ibitsina abagabo babo urumva iryo ni ihohoterwa rifatiye cyane cyane ku gitsina none mbariza uwo mugore abo bagore bakoze ivyo bintu baraheba baraheza bakabakurikirana gute bikagenda gute ikibazo canje carira Mm, urakoze cyane michel Eh, madame kanyange ikibazo nk'icyo kirashikaho muronka umugabo yahohotewe ku rugero nk'ubwo bigenda gute umukenyezi mu mahanura gute bigenda gute
iyo bishitse umugabo agahohoterwa gushika hiyo murabona ko muri iki gihugu c'iwacu kirimwo umuteka mu gihe ibi biza ahanini iyo hari umutekano muke iyo hari umutekano muke niho hashobora gushika ibyo ugasanga umukenyezi umushingantahe arahohoterwa duhora turonka n'abashingantahe nabo nyine baza bahohotewe bagafatwa ku nguvu bagakorerwa ibyafura mbi nabo nyine baka- babafatiye kw'inkoho akakubwira ko bamufatiye kw'inkoho bakamukorera ibyafura mbi naho nyine birashika haba ku bakenyezi no ku bashingantahe bivuye kuri uwo mutekano muke urumva afatiwe bamufatiye ko nkaho urumva ategereza gusanga agiriwe nawe nyine ayo mabi arashobora kumushikira Mhm, mhm. Ra- radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way. With your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. yeah. You make my heart go ding a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one day outstanding one. Mm, I look into your eyes, girl. What I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one I cannot take your place. You cannot take your space. And it's a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Ooh, uyu yari two face dibiya yaririmba akaririmbo ko guhayagiza umukenyezi w'umunyafurika avuga ati my african queen umwamikazi wanje w'umunyafurikakazi radiyo ijwi rya amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ariko turi ko turihweza ikibazo c'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme muri iki kiringo c'imisi cumi n'itandatu yahariwe imisi mpuzamakungu yahariwe kurwanya ayo mabi turi kumwe n'ishyirahamwe abubef ku murongo turi kumwe na madame joseline kanyange turi kumwe kandi n'abanywanyi b'iradishwi ry'amerika bahamagara babaza ibibazo bashikiriza n'ivyiyumviro kuri iki kibazo tubandanye ku murongo twakira uwitwa tuyisenge wiriwe neza tuyisenge mwiriwe neza muraho urakomeye
yego ndashima witeka ni byiza cyane duga ku ijambo
ye ikibazo nari ifise Mm, nari nifuje kubaza umutumire neza na neza ko mutubwira nk'amabi menshi bakunda kubona yama yikurikije kenshi na kenshi aba mu nko mu burundi aha duherereye akorerwa abakenyezi ariko byongeye kandi baze baracishamo bavuge n'abakorerwa abagabo kuko nabo ubu aho tugereye mbona ngo hariyo igihe bishikwa bagahohoterwa ibintu nk'ibyo hanyuma rero bakabicisha nko mu ma- mu bintu byo kwigisha amaseminere ba- bakigisha abantu b'abagabo haba ku byerekeye abakenyezi bakabivuga ko no ku byerekeye abagabo bakabivuga ko ariko ikintu je kenshi nkunda kubona usanga kibabaje iyo bishitse nk'umukenyezi akabyara nk'abahungu gusa usanga ahohoterwa rwose ariko ugasanga ko biva ku kutamenya bagiye barareba bakaza barabyigisha buhoro buhoro kumbe byozogabanuka mm.
ego urakoze cyane tuyisenge madame kanyange kuri icyo kibazo cya tuyisenge eh, turumva ko mwebwe ahanini mufasha mu bijyanye n'amagara y'abakenyezi baba bakorewe amabi Ah, kuri mwebwe mwobona yuko eh, ibibazo ba- eh, ihohoterwa rikorwa cyane ari nko mm, mu kihe gice ci- c'ayo mabi ni ni ugukubitwa ni ugufatwa ku nguvu eh, ni ugukunyagwa amatungo yabo ahanini kuri mwebwe muri iyi minsi mubona amabi eh, ari menshi ari ari nk'ayahe
yego murakoze Am- ihohoterwa dukunda kubona ahanini no gufatwa ku nguvu hama hariho n'ihohoterwa ry'ababa bakubiswe bivuye kuri ibyo by'amatongo nyine yaje naho nyine baraza bakubise ugasanga ba bacumikanye imbugita cyangwa ba gitsiki hariho ihohoterwa ahanini rivu- ahanini rivu- rihari n'iryo gufatwa ku nguvu cyangwa gukubitwa Mm. Uko- amahohoterwa dukunda kubona nayo Mm. uko gufatwa ku nguvu kuba cyane kuri wewe nka bamwe bagize bagerageje gushikiriza yuko abakenyezi abigeme baba babifisemo uruhara kuri mwebwe niko mubibona abakenyezi n'abigeme babifisemo uruhara runini nye ko baba bakorewe ayo mabi nk'uko umwe mu- mu banywanyi bacu bavuze ati baba bambaye amamini cyangwa uwundi yavuze ati baba bavugishije abagabo babo nabi kuri mwebwe bigenda gute kuri mwebwe mubona abo bakenyezi n'abigeme aribo ba- ba- babyituma
ahanini nk'uko mwame mubivuga naho baba bagenza ijoro hariho abantu basanze bakora umwuga wo gukora iryo joro nyine urumva ntibategereza guca bahohoterwa hariho abahohoterwa nk'uko baza babi- babivuga iyo uri kurabaza mu gihe turi ko turahimiriza baratubarira cyangwa turi ko turigisha baratubwira yuko ngo abakobwa nibo baba baba batanguye ngo bifatiye kuri izo mu- ngo ku nyambaro yabo urumva aho navuze ibyo baba bariko baratubarira ubwabo sinzi yuko ari urumva nibo baza ba- bavuga ibyo ko aribo baba babarobotse sinzi uko nibo baba bi- baza babivuga gutyo ngo yaba batadusombora ntabyo twari kwiyumvira mugabo ihohoterwa rinini rumva hari naho habaho usanga umuntu bamu ba- ugasanga ba- ahanini ni gufatwa ku nguvu mugabo ugasanga yabaye traumatize ahantu hose barashaka kumu kumwugara umunwa ntakome induru ngo utabaze barashobora kugira ihohoterwa ugasanga yakubiswe akaza afite ibikomere umubiri wose cyangwa bamutabure kw'izo mpuzu ahanini nibyo duhora dukunda kubona ngaho iwacu Mm, ariko kuri mwebwe mubona abo bakenyezi atari bo babyituma yuko kugira ngo bafatwe nabi canke bakorerwe ayo mabi si bo baba babyizaniye
Eh, ahanini eh, iyo bita atari abakenyezi baba babyitumye nta si bo baba babyitumye kuko ashobora kukubwira ko yari agiye kuri butike kugura ikintu ku mugoroba bakamufata arashobora kukubwira yuko yafashwe eh, n'uwari amutunze muhira urumva ahanini hari aho usanga atari bo babikuye kuko turandika natwe iyo twakiriye umuntu umuntu yatumye haba eh, yafashwe yafashwe ku nguvu nande umu- nk'aho nko mu bitaro manini usanga ubona ko ya- uwamufashe ku nguvu ari umutunze canke ari umu- umu- umubone w'ahantu yafashwe ku nguvu na sebuja canke ibi- ibintu nk'ibyo Mm. murakoze cyane rwose Eh.
madame joseline kanyange umushingwabikorwa mu ishyirahamwe abubef gishinzwe guteza imbere ineza y'imiryango ah, cyane cyane abakenyezi n'abigeme turabashimiye cyane ku kanya mwafashe ko gutanga impanuro ndashimiye cyane n'abadufashije ku mu buhinga bw'ibyuma cyane cyane n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo byabo n'ibyiyumviro muri kino kiganiro murisanga kuri uno munsi wa gatanu aho twihweza ibibazo by'abakenyezi n'abigeme muri studio indwi washington dc mwari muri kumwe na oriane tanga ishaka ndabashimiye cyane ndabifuriza wikende nziza no kubandanya mwumviriza radiyo mukunda cyane ijwi ry'amerika muherahereze kuri aka karirimbo my african queen
You are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ding a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams. remind me of a thing, and that is the African